Okay, my people, I salute everybody this morning. We talk about God as He don't give us opportunity to take, make sure, say we see this wonderful Wednesday morning, the um, the first Wednesday of the year 2022 and the very first Wednesday of the month of January 2022. Uh, um, I apologize if they come in a little late. You know the way sometimes the road they look like Not be person they project the way you waka They be these days i feel promise you I'll be there at 10 at 10 will become 10:30 so mm. make una no just too vex too much we dey apologize for and on behalf of the entire crew uh, i know that the house alone this morning uh, my name na adeomo akao uh, queen of the airways abeg make you salute our people. <laughs> my people i greet una plenty plenty Oh, Uh -huh na the weather e be this morning the harmattan dey both for inside and outside my name na sandra ikehua. okay um, once again i wan say um, like as i don first talk am um, i dey apologize for uh, the, the matter of us starting a little late na you know the way the issue be na the matter of say should i use the language say na. Uh, Eh, you know, technical issues, timing, movement, road traffic, combination of all of them this morning can make the matter be like this. Um, we go enter our studio item, Shapali Shapali. Uh, we no talk too much today. Uh, make una no forget, say, we they often they use this word, say, there is difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Um, traditional power and a power given by God. It is a birthright and is to be enforced by the people. The matter when we you see if you take note of waiting they happen for Lagos between the Lagos state government and the police and the disobedience on the matter of uh, um, the estate Magodo and the blockage and all of that when they take place for there, you will see gross abuse of power and uh, of who who big pass either in the state or at the national. And no matter what in team be, we they always see say people constantly they always abuse political power when they obtain from the people. So it good make we they understand say there are limitations to which uh, we go fit they use our political power. The people not really get the power, and when they speak, politicians suppose obey. So traditional power and power given by God, oh, it is a birthright and is to be enforced by the people. It good make we they uh, make we dey pay respect and homage to our traditional fathers and at the same time make we no leave them in the hands of one office saying I go they care for them so that make we no come they begin to see the matter as the way the issue they be at the end will come over and over they tell ourselves say uh, okay oh, see as the matter be well traditional father go come they depend on government over and over for upkeep. No, the people need to pay, uh, look for a way to take make sure they do the needful and make sure the power of a traditional ruler uh, and the ancestors too no go dey undermined by politics. Now, waiting we get to talk this morning from the platform that once again we welcome you to our program. Inform me on our business and lifestyle program with Alayemi uh, Agboga and Co. And uh, with the greet una once again. Happy New Year. We won't use this one, take a run, enter the matter of yesterday. Madam Ikekwa, mm-hmm. yesterday you don't discuss from the angle, say, uh, our, our parents need to understand uh, why the need for savings and the way they suppose they do. Um, okay, make we know they use our life for one day. just spend and later start to deprive the future of our children. <laughs> yes, you know. Go the price school fees. Yes, once you they <laughs> price school fees, you don't they price the future of children. And first of all, the biggest and one of the best thing when you go f- as a parent, fee give your children not be your common, not be house, not be land. No matter how it be, when that child don't be person, nowhere where land dey when you no go fit buy hmm. no amount of land or cost of land when you no go fit buy hmm. but e good make we first let to let knowledge and education be a part of our investment for our children uh, i wan shop shaking and all of that we don see am now say the thing don play out and so far so good gastroarthritis don make everybody begin dey run for fly and tetracycline and then as at today we know how many people now dey complain mm, i no fit see eh if work just resume eh as we dey resume so body no be like say my just come because i don i don go visit that place so tey i don tire my body don weak my legs dey shake. the thing even funny sef just imagine You see, ah, <laughs> go be like say all the money na as we dey talk am so the spending after you eat am finish e go come be like say e become problem you dey eat am e be like say na enjoyment o the thing dey sweet you but after you don eat am e go come still become problem only you still come dey complain o come still be problem to you you don start spending well, again spend again respend on it on wetin you first use money take buy yes put for belle well because we be good we, this radio station na solution center e good make i wan quickly let us know you know say that same rice wey you cook so if you wash am well well you con soak am leave am make e do a little fermentation you con drink the water filter am drink that thing wey you dey run up and down for so say <laughs> you dey purge you dey do this you dey do that you know say you don seize am so the rice wey you get for house is equally medicinal to you but because you no know you go buy medicine you come begin swallow am mm. and all of that e go leave some toxins for your liver and mm. tomorrow you dey complain say the doctor say your liver get fat get this get that you no fit filter blood well all those kind of stuff well all those ones we just add them just join e, e good make we still understand something enter my brain just now as we dey talk how we go spend money finish this very month january i come dey beg person for transport to go work naira okay now today we wan talk about the way forward one of the ways forward now for us to get involved with what we call savings. So today we won't discuss savings as part of waiting um, uh, savings, and we don't discuss yesterday on the general mistakes and even as a country where would they make. But now we need to discuss how we fit do savings to make sure panic buying no go day. We no go get what we they call um, uh, rush hour market then we no go let people program our enjoyment and at the same time we no go let our savings dey go into a market when the price come dey higher than normal so uh, madam first of all na savings we wan discuss right now mm. so abeg kokoko where we dey take kokoko savings na im be that small we get uh, naturally we dey get piggy bank piggy bank na that container wey dem do carve for you either in wooden form or aluminium container form or you do bottle or using any any any material with a tiny hole hmm. where you dey do little little droppings at the end of the year when you break your savings you find out say something must remain inside for you to take care of something so um, there are different methods we get the bottle we get the piggy bank we get a whole lot of others and then people they run this daily contribution people they run monthly somebody just approached me now on monthly savings every month as you receive your salary you pay some money to them you pay by the second week of the of december they make your money available for you if na zinc you wan buy if na wood you wan buy if na but me no advise you to go buy rice o mm. because i suppose believe say you get rice for house already i know come save throughout the whole year Con come dey use am buy tea tomatoes and eh, and rice go dey carry go house me that one na abomination to me o so madam abeg as a mother wetin be your approach to savings so that it could be an advice for our parents fathers and mothers and women when they always try to look like other women mm. outside there na true word na you talk so because uh, savings na wetin e be say e dey actually dey help so many people we don talk am over and over again for our program saving matter and over the years too we receive testimony e get one day wey we dey do testimony day when uh, people dey talk say ah na for this program o. Oh, na im dem learn this one and for this program na im dem learn that one some people dey even dey ask us make we help dem calculate like how much if dem save so so so amount how much e go come be for one month and how much e go accumulate for one year. Yeah. when we tell dem the thing actually surprise dem say dem no know say na so this small small money wey you dey feel say no be anything say na something we come take example for people wey dey drink uh, beer some people dem never drink uh, beer one day their body no dey well and some dey never take orobo one day their body no dey well so if dem wan eat food wetin dem go take digest that food na compulsorily orobo some go even take two sake of say dem go tell you say their body dey hot and when body dey hot na water wey e cold na e go even fit cool am no be e must not be the one wey get colour for inside before the body go fit cool down because just as that water wey e cold go fit take cool body just like that one wey e get color when you feel say because e get color and e dey sweet you for mouth e cold e wan use am cool body the same thing if you use water e go fit still cool that body so help dem calculate that time say if you be person wey e be say every day you must take one one bottle we calculate one one bottle for every day for example say one bottle na two two hundred naira for example every day na you dey take that two two hundred naira if you times am for thirty days e don comot for e don be uh, already six thousand naira now that six thousand naira na big money when e be say if na somewhere you dey throw am put like inside cocoa for your house no be say you even give uh, olidara even if na olidara woman you give dem e go give you for end of the month now we dey talk of saving for the year so if you put that one for cocoa for inside something for your house you throw am put for that place you go see say by the end of the year you don be big man you go get almost hundred thousand naira for that uh, place when you keep that uh, something so but when you dey put am you no count am as anything o oh. you no be anything to you but some of una una go go uh, where dem for dey sit down dey take beer una go take one for una sef una go release one for another person i even fit release two for another person then you go even see take another one join all because of say maybe you just receive salary that day or um, as dem dey talk am say maga pay which means uh, e enter for you that day the work you work well well that day dem pay you better money and dem pay you better money no mean say you go see scatter the money because of say e just plenty for your hand when the money dey come your hand you go na planning na dem dey plan with money wey come person hand as money dey enter your hand you dey plan am say ah because as you sit down for there so you know say yes you get many things wey you need to do with money whether that day that week that month and even throughout that year things dey on ground when you dey plan say ah this year i suppose to do this thing do this one do this one because as man dey grow as day dey break as you dey grow dey mature na so your responsibility dey increase but you need to plan how go take meet up with all these responsibilities so no be wetin you go just say money just enter your hand e go just vanish e go just enter your hand e go just vanish no some people go tell you say ah the reason why they no dey save they no actually dey get big money wey they dey work they no dey pay them big money that's why they no dey fit dey save some go tell you say ah i no dey i no dey receive salary for end of the month o oh, na job i dey do the day wey they give me job i work na that day i take dey get money fine now see how you go take do am if you be person wey dey go job maybe you be labourer you the day wey you reach site the way you work na that day the way they call you for site work na that day they go pay you salary nowadays a day job three thousand five hundred they don pay you some four thousand some go even work two days for inside one day they go pay them the money once they fit pay two two days inside one day they go pay you eight thousand naira you collect all the money once then maybe na serve you even go serve they pay you the money once four thousand naira for two days for inside one job because dem wey dey do the work e get amount of block wey you go set dem go tell you say na be one day job then by the time you set more than because you get power to do so you fit set three days work for inside one day dem go pay you that day that day that day the money go enter your hand so as you dey go house maybe throughout that week na two times or three times na you take see work because if you check am this labourer work so wey you think say na any no be nothing no count am no be anything you by the time you go three times for the week at times you fit get twenty thousand naira at times you fit get fifteen thousand it depends on the kind work wey you get at times you see thirty thousand naira that one na big money and na salary wey somebody dey receive for end of the month but inside one week you get am at times inside two weeks three weeks a month you don gather like hundred thousand for the job wey you go because each job wey you go na four thousand naira for one day then if you calculate say you go uh, job for five days for inside one week na twenty thousand then second week twenty thousand another week twenty let's say you no even get work for all the week na only three weeks na you go let's say you fit get ma just estimate am say na fifty thousand naira na you get for work for that month my brother make we dey wise because as that money come your hand if na yearly savings na you join people wey dey do yearly savings na you join one day work as you waka come you fit drop that one day work because you know say tomorrow again the work never finish you still dey go that one day work drop am there just remove eye if no be koko you dey save am put na uh, get where una for dey pay the money every year dey give una you drop am there but na this cocoa matter na we dey talk about today na if na your cocoa for house na you drop that thing because you no go take permission from anybody you just drop am there waka comot you no think am o you just drop am there then maybe before that month you go see end plenty money don dey full your hand you go just plan am say this one na the one wey i go take chop wey the children go dey go take chop for house because they tell you now say you be family man the one you take eat for house na you remove am then as you dey work e get how something take dey help person wey be say less spending go dey you fit come for work then you calculate am na month ending na you wan go pay house rent month ending safer. now you don work come today now you calculate am maybe school fees now wey dem wan pay that one go soon ring bell then as you dey waka work dey come you fit make sure say you clear school fees comot for ground then as you dey work again before the month go end you dey gather small small dey put for corner for that house rent you dey gather am some people dey go work one day house rent don cover they no need to go plenty times before the house rent dey cover so people na only one day work wey dem go na dey pay house rent so if you go like that maybe you go three times for the week you don settle school fees the following week you go three times you don cover house rent then the following week you go again that time school fees no dey house rent no dey which you suppose to do you save am save am put am for somewhere keep am save am put am for somewhere keep am just dey keep am because at times eh, when the money dey many for your hand because you no really know wetin you wan take money do because you feel say e dey your hand na that time you take dey buy wetin you no actually need the thing wey you no need you go see am buy because that you just feel say this money dey my hand but if you see am say that money e no dey your hand you no dey see am you no go buy wetin you no need you go fit manage yourself like i wan take one bottle i wan take two bottle i wan i wan i wan buy bottle for my my friend because make we just go there make we go take one one bottle you no go even reason am why e <laughs> no dey your hand because if you reach that madam place you no tell am say give us first i wan just do for my friend One another day i come see you no go answer you so na when e dey with you for hand na you go reason am say make we go there go take one one bottle but by the time you dey keep am for somewhere you go see say you no even reason go that side and this thing by the time you dey do am consis ten tly before one month you no go fit imagine how much wey you put for there then count am for one year you go see say you don blow say that year when you dey open that place you go dey waka your one of your shoulder go go up because you don turn yourself to big man because you never believe say that kind money you go fit save am by yourself because now that na the kind money wey you dey feel say if you go one place go collect am for as loan they go add interest join am but now only you wan get am for your hand and you go also sit down ask yourself this money wetin be the investment wey i wan put am where i wan invest am put make e born money for me so that i go fit go up so that i go fit increase na e be the next step no be say after you don save am finish then at the end of the year you go come do father christmas i wan take call am father christmas o so. as in you go come begin draw map dey budget or dey dey write list of wetin you no just need at all at all because you just feel say my neighbor buy as some people dey talk am ah, my neighbor buy sound system dem dey play am e dey loud for compound so me sef i go go buy sound system you dey go buy sound system for that kind big money your children school fees dey never pay you dey owe landlord money o oh. <laughs> and yes even fifty by hundred you no get so many things dey on ground even business of your own you no get but you wan go buy something wey worth money wey be capital of somebody business okay uh, madam ikekwa in fact i know be like say i no suppose dey talk again because you don finish the matter <laughs> you know as um, mothers you know why i ask her make she talk on that very issue of savings and uh, wise spending na because uh, na woman she be and she understand more on the way many of us as men or as women take dey waste our income like she talk e say sometimes you no dey believe say wetin dey uh, say mean anything or now until you accumulate am now you go discover something as she dey talk i come dey do one small work and i know say she dey she dey look me as i dey do the work down now i wan quickly read out something when we do just now i be cigarette smoker for mm. instance and in most cases i dey feel say how much dem dey buy am sef after all mm. na just two fifty naira and at only two i dey take a day but na regular taking now if i dey take i no wan name the cigarette o oh, make no be like say i dey spoil their market i dey take cigarettes, even though they write for the back say smokers are liable to die young uh -huh, if you die don hold the company responsible <laughs> so even though they write for the sachet like that see wetin dey happen if na 50 50 naira i dey take buy cigarettes every day for one week i just spend 350 naira It really mean anything no because 350 just be like i just use go buy recharge card 50 naira for a day It really mean anything no because it's a very small money but see wetin they happen to am after one for one month after taking 50 50 naira for one month i don't spend 1500 naira to buy cigarettes. now one five it really mean anything no but there is something that is going to happen but after three hundred and sixty-five days of the year i eventually spend eighteen thousand two hundred and 18250 naira to smoke na how much i dash the company for collecting just smoke and do you know that i will cry i don't have money i always tell people i don't have money money is not there the truth of the matter be say we no dey look am from this angle if i smoke 50 naira cigarette every day at the end of the week in several days i don spend three hundred and 350 naira and at the end of one month i don spend one thousand five hundred. and at the end of this very year twenty twenty-two, i would have spent on cigarette alone eighty thousand two hundred and 18250 naira but i sabi drink beer and my bottle beer na hundred i just take only one i no dey buy for person person no dey buy for me because i believe say poisonous. dey town -huh, mm-hmm. me and person no friend reach buy for me i buy for you if i dey buy three three hundred naira beer on daily basis at the end of one week i don spend two thousand one hundred to buy drinks from my salary and at the end of one month i don use nine thousand naira take buy for 30 days so i just leave am at 30 days and at the end of one year i don use 109000 500 naira 109500 take buy beer for myself of 3300 naira hmm. okay for instance na only mineral i sabi drink eh, i know say somebody go point hand to me <laughs> my own no be day o oh. i no dey drink am day <laughs> in most cases sometimes na once a week but for instance i sabi drink soft drink and na 120 now dem dey sell am every day i choose to spend 120 for several days i dey use 840 naira take drink and after drinking that thing for one month i don spend 3600 i don minus am comot for my salary as month end and by the time i finish that thing say i take one one bottle of soft drink of one hundred twenty naira for one year three hundred sixty-five days i conveniently use forty-three thousand eight hundred to drink soft drink now you no dey see am as anything from the beginning but the accumulation which means if you save one one twenty every day at the end of three hundred and sixty-five days you for don suppose save forty-three thousand eight hundred naira if you choose to save fifty fifty naira at the end of three hundred and sixty-five days you suppose get eighteen thousand two hundred and fifty naira when you suppose that, when you would, you for don dash the company you don for don you don keep am for inside your piggy bank if na three three hundred naira i choose to dey use for my bottle beer every day you know some bottles even high pass like this o i just mm, bring am to mm, one mm, level i don't. at the end of the year i go conveniently get one hundred and nine thousand five hundred to keep which celebration you wan do when you wan just <laughs> when no by january e go don over soft abi mm-hmm. now look am again i don tell myself say okay e get one drink wey dem dey call williams na i sabi take for instance for instance and before the small bottle na one fifty. now e don come stretch leg enter two hundred. some in fact some malt now na two fifty. but some still dey yes two fifty. so if person dash you malt now know say na a whole two hundred 250 naira na e give you but so if you come put am at the range of two hundred naira and every day you dey take two two hundred naira malt or you dey take that black thing when they inside i no wan mention the other black black ones too when their price still dey uh, like legend and all that if you dey take am every day for two two hundred at the end of one week one thousand four don go and at the end of thirty days which is one month you don spend six thousand naira and by three hundred and sixty-five days in a year you go don conveniently use seventy-three thousand one hundred take drink okay no seventy-three thousand naira now you take take either a bottle of malt of two hundred naira or a bottle of williams or whatever any drink within that range now i no wan add recharge card journal you see why i talk say we no poor <laughs> and if i choose to embark on this project for four years just three three hundred naira every day for four years I go conveniently get a plot of land. So many of us supposed to be house owner, we don't know. This one a challenge a bit to me this morning, sha. The calculation as we they do am, I they think I'm. I can't they tell myself, say, can you imagine what you are doing? Now what I they tell myself be that. Now, my people, you see, this morning we they do critical matters on our individual way where we they take involving wastages when we suppose turn into service and then from service go turn wet you you get wetin i dey try talk mm. but does that mean say as a man you no suppose take anything at all no be wetin i dey talk be that if i dey hungry i no suppose eat no be wetin i dey talk if you come get ulcer ulcer come take you away who you keep this thing for <laughs> but there is a need for us to apply caution and prudency when i say caution and prudence that is i dey try on my own to make sure i control the way i dey spend unnecessarily so madam ikekwa uh, see during the eh. course of your discussion see what thing come out. yes not true so what we dey try to tell people now be say we not talk say make you dey suffer yourself or may you starve yourself the only thing we dey talk be say make you live try to live but then na below your means sabi yes, i want to talk Yeah, yes live below your means so live that you can have a savings so for a rainy so day so that you go fit save on a rainy day which means make you try dey cut your coat according to the size of your material because no say because of say somebody sew agbada and uh, the person na five years wey dey sew agbada person come sew agbada and you no get five years na one yard you get if you decide to sew agbada with that one yard you no go fit wear am na the truth be that so e go become problem to you because there is no way you go fit put am for body so wetin we try, try to talk be say make una try to cut down as in cut down your expenses because when you cut down your expenses as say you no dey buy the things wey you no need you go fit save money you know say when i first explain yes na say when you dey see the money for hand you come dey na that time you dey remember say you and your friend go go take one one bottle but if you come back you throw am for kpangolo or your koko your savings you throw am for there e no dey your hand and you know say you no wan go break that savings because you dey keep am for something as long as e no dey your hand you go manage the one wey you see wey dey available for your hand you no go remember to tell somebody say make we go take one one bottle now maybe you be um, mm, a eh, woman you be market woman you, or anyone wey you be and the same problem you dey tell yourself say i no dey receive salary o eh i no dey i no dey na small small money wey i get e never reach me use na for inside i wan for save yes the little wey you get from that little also save little which means e no get particular amount wey you suppose to first get before you go start to dey save save according to wetin you get because the savings dem no put uh, eh, dem no talk say if you no reach this amount you no go fit save am or e get wetin dem wan do if this amount no complete no no be uh, wetin call uh, no be meeting na yourself so even if say na only hundred naira na you fit put for inside cocoa for one week because you feel say you no dey you no dey work but that money just free instead you go use am take go buy one sweet mouth you go tie belt you know say they tell am say they dey talk am say person dey dey tie belt mm-hmm. you go tie belt you go drop am there as you tie belt dey drop that small small money even if na twenty naira sef na something maybe the twenty naira you just come back from somewhere you just go buy something con na the change wey remain you see this money if i hold am now na the next thing na maybe na sweet or na chewing gum na go go use am take buy <tsk> throw am inside remove eye because all finger no equal all finger no equal and nobody wey too big to save nobody wey too small to save when children even dey grow up sef e good make we still teach our children how to save say no be all money wey come their hand dey say dey go buy one thing wey dem go just eat na na na na na na e go just finish e get some children wey be say dem get this habit of savings any money wen dem dash dem you go even give dem the money take go school make dem take eat dem go use small dem go carry the remaining one come back dem go save am the day wey one small pikin open him e safe him e papa sef shock the money papa dey give am take go school dey say if he reach school he go buy only one thing e go carry the remaining one come house e get safe for house e go throw the money there nobody ever think say that pikin don save that kind money for that place so according to them they say dem dey church their pastor come dey talk about giving Now the pikin say he wan give He reach house Now he open e safe lo and behold when they count the money wey dey safe dem come find out say na five thousand something na dey inside that safe and the baby wey we dey talk so na i think seven years old small pikin save five thousand naira five thousand naira plus for inside im im piggy bank the father surprise because e no know say na that kind money the adults they like mm, small pikin na na im toy you know piggy bank mm -hmm. eh, na im toy e mm -hmm. dey save money but you tell say e dey save when e go so e go buy just small thing go maybe na one biscuit go just buy am e no mind no take any other thing e go keep the money e go come house e go keep am there the parents don know say e don save that amount for that kind place until the day when she open am when she open am he tell im father say he wan go give dey say make dey give for church He wan go sow seed for church na the father surprise even im papa never see that kind money take sow seed na the small pikin wan go do that kind thing so this na na the thing na a kind of na habit e dey be wey be say we need to learn we need to learn am dey used to am So people get that uh, um, uh, uh, habit of overspending Why some get that habit of uh, uh, uh, managing as in saving to save so no be say na only who get na him dey save whether you get or you no get you must always get something to save e be like wetin happen this year wey just pass so i come say i wan save when i carry uh, this uh, um, um, savings this uh, uh, saving you get this aluminium saving wey dem dey sell yeah. i come buy am yeah. come house yeah na make me use aluminium uh, piggy bank or something so as i say for inside ah ah e get one day i no just see something use only me wan go i open am you know say they e be mm, like they dey dem mm-hmm. dey turn am i eh, turn am you fit open from the side by side i just open am i come use am now say ah this thing no your work as i open am finish use the money i come try to fix am back i say so na be save again e don open e <laughs> no safe e <laughs> don already dey exposed because as long as say that thing don already easy to open you go always open am so i fling am put for corner i no use am again so e get one thing wey i con use this um, perfume perfume bottle wey i use only me con use knife borehole from up from the very edge i just hit am e e borehole give am expand expansion small i come cover the perfume bag keep am there so i go fold the thing very flat i go chook am inside i come do some savings there but e no still dey long not up to four months again when i don dey do that abi three months or so because of say so many things dey ah that day again I still i still need this money i come carry the perfume container the perfume container dey there nobody knows anything dey inside just keep am where cosmetics is so you just look am nothing dey this one nothing dey this one so <laughs> now i collect am go put am for the down of the place so now i just collect am only me know now i open am lo and behold when i open am i get about uh, four thousand something I be almost. Uh, from those small small things wey you be like small small change change when i dey pack inside i go and e reach me take solve the matter for the day so call that one i no come even do any one again because two times i do am but that two times na when e dey critical na i see am use and that so is the essence of savings so na wetin savings dey help somebody do na im be that. now that mean say that period you for call somebody. elho yeah uh, my people make una no forget this na inform me uh, our business and lifestyle program uh, inform me with olayemi agboga and co and um, wetin we dey lis ten to today na planning on the way we go fit take make sure we start the year 2022 um, we don't talk or oh, say sometimes many of us they spend unwisely and and then we go come start to dey our children future <laughs> so now if your picking, they go school when they say no teller no entering just be like as government come social condition our people say no fake mask no entry so uh, dem say no teller no entry you come start as a father you come dey gate begin dey do things wey you no suppose do sometimes i dey one village one day wey i for go carry cassava stem i just see say ah children dey write exam papa still provoke come school dey provoke for the proprietor Don't you know how many children I have here? I am going to take them away. You, and you, you cannot do this to me. I look the time when these children take resume school and the exam period and when which day they won't vacate for that week. And as a father, you see they provoke now. Abba. Now I call the man. I say, Epa beg no vessel. Oh. can I talk with you? You know, they would say yeah, they do tafia. I said, no be tafia. I said, come. I said, sir, I don't want to make this man here waiting me and you want discuss. Oh. He said, What is it? I said, Why you the verse just now? You they provoke for this man. As I they cut cassava stem for here. I just hear the way you the verse. You don't know me before. Oh. You say no. I said, Okay. What it make you the verse? He said, How you go they pursue my picking for school fees? Uh uh. Now I build the school. Now I say, He pursue your picking for school fees. I been there help and pay salary. now I just ask him, I say, I say, Pa, shey your brother dey work for dis school he say yes because i hear when he tell wen the man dey tell am say ask your brother wetin all of dem dey do me over salary matter since i say shey your brother dey work for here he say yes i say if you no pay dis school fees how dem go pay your brother hmm. eh others never pay i say i never get i say make they use other people money take pay your brother so that you go fit use am teach your your child you never see say you dey try to te teach even your pikin say dem dey rub peter to paper the one wey government dey do you you dey vex put you come dey encourage your pikin to learn am now the way e go dey collect from other take solve solve your e own problem i say true oga make we no lie to each other this week as a whole you don drink he say yes na no be man im be i say this week as a whole you don drink you don buy bottle whether na wine or you eat he say ah yes na he say he dey take care of himself i say okay oga this period you don go any occasion for inside this community you come spray maybe put money wey we dey call spray call lavish money on somebody forehead he say yes na how person when he go dey around people your friend wan do something you no fit do something for am i said so you go fit do for outsiders and your child you no fit pay school fees you still dey vex for the person wey dey teach your pikin to become somebody for tomorrow i say you no know say na the future of this girl na you dey price so you say eh i say yes you dey price the future of this guy the man come look me e be like say the scene come return back to am i no wan name the community because possibly some of them dey listen now hmm. now i say oga go back to that school as we still dey here so go beg that man Then find him money go pay the school fees for this child i say you no go know the danger behind this thing if this girl over and over dem dey drive and go e get where e go reach psychologically di thing go dey affect am and e go come be shame to am school no go get e no get interest for education again and if e no get interest the fastest way When e go take build im interest e go build am on top of one boy wen dey make am laugh tomorrow if this guy carry belle wetin you go talk you say your mate dey school na you carry belle come sit down for house sir you are the cause no price the future of this child go and make sure you invest in it now he go back he call the man he say i will bring your money tomorrow this man don do something wey i never believe anybody go do to me he come apologize to the proprietor hmm the proprietor let the man go He come come back come meet me say sir who you be i say mm, but i be farmer mm. he say wetin you tell dat man i say wetin i tell am not be him be the issue the major thing he come beg you he say yes wetin he tell you he say go come pay school fees i say that is the most important thing leave wetin i tell am leave who i be leave wetin i dey do so my people e good make we understand one thing say savings na to help us for critical conditions savings na to make you get a future wey nobody go fit give you savings go help you achieve wetin you ordinarily you suppose dey beg person for and savings go fit help to create a riches for you if you actually know how to actually use savings one funny thing this year as a whole many of us did cooperative we come carry our cooperative money take buy rice and tomatoes carry come house it no be be the essence of cooperative and to many of us when dey always run cooperatives cooperatives no be to make sure say you go dey do wetin at the end of the year go say we go government house go collect rice we go government house go you are creating you dey create wetin wetin i dey call low mentality cooperative members and na na poverty of the mind you dey you dey build cooperative suppose be where people go come together buy shares into a particular project run am to increase their own economic life and with time e go create wealth for them i no see personally i no dey see cooperative as where people when they yes people dey fit run thrift alone if they have enough savings but no be where we suppose dey go dey share our rice share our beans share groundnut oil then we'll come to share later we'll come to say executive cheat us You get one cooperative when i say one time when they come buy plasma some people carry fridge some come carry They come They begin to pay They will add one percent interest rate join am on monthly basis at the end of the year the people pay wetin you get for there plus wetin you dey whatever i dey see wetin dey go on i laugh laugh laugh i say nigerians are having a problem on the reason for registering a cooperative so for your office wetin be the motive wey make una dey run cooperative na to make sure members go fit get house e get one cooperative wey i know for one local government within edo south here na teachers get the cooperative dem bought land hmm. share am for the teachers when dem share am finish there is a little deduction from your salary to cover up mm. whatever and then when you want to start your foundation you get how much the cooperative supposed to raise for you to say they do this thing these are things that will help you to be you know yes not be say cooperative wey you go organize anytime wey government say dem hold meeting for people wey dem wan give something cooperative go go submit details and at the end una dey use dem dey pursue una project mm. my people e good make we understand say yes the period wey we dey not be the period when we suppose they misuse our resources. Madam Ikeko Abeg advise our parents uh, say wetin you get for them before we come comot this morning. well my people um, na don dey hear what we they talk since so about savings na wetin be say they dey needful for us to do because january don't come again the beginning of the year Now, now the planning They start no be emergency planning when the year don already end na now you go start your planning and part of the plan importantly na for you to save for uh, wetin you wan do for this year you need to save to make sure say at the end of the day you go get something wey you go fit plan with uh, from the beginning of the year because when you start your savings the beginning of the year when the year end as you dey start new year you go see wetin you take plan for that year na so the thing dey waka like my brother talk make you no go dey price your pikin uh, <laughs> school fees you go tell proprietor <laughs> like i hear say somebody talk say ah ah why you go say that so be the school fees e too much okay if they remove one subject how much you go come pay uh, that thing get as e be my people uh, eh, dey say na wetin person comot eye Nine im mate do pass am those people wey we dey always dey see wey be say dem dey do things since dey go well with dem uh, plan uh, and the thing work out for dem no be because of say dem get two head or because dem too get no be im na because dem plan with wetin dey available wetin dem get so we dey advice, say e good say make we dey live below our means so that we go fit save by the time you dey live above your means there's no way you go fit save my people una go hear from us again uh, next week my name remain sandra ikekwasalotona. my people make we no forget say you don make mistake for the year 2021 finally e end. Many of us buy things we don't need to please the people we don't even know. Somehow, in the course of say Adult Rush Go Market, the people when they say put different different color of lights put for there, instead of buying a good material, you buy joggers come house. And you wear them on Christmas Day or on New Year Day, you they call them Christmas clothes. I just they laugh. Oh one bear, oh one bear. At the end, when everybody walk up past me, now the same way where we they dress since now we still dress the same way where we they eat now we still eat and at the same stomach we still send the thing go in the following morning people come begin they rush they run enter inside eh, restroom at the end suck away or wetin they dey eh, how would they call them. Now e collect the major part of the project now debt don't they grant? some people even now they pay for the chicken when they don't eat finish some don't even don't they begin they pay for the clothes when they go collect for credit and the shoe when they buy on credit all these things no dey necessary you are spending money money you don't have to buy the things you don't need to please the people you don't know because of this e good make we understand even sometimes na all these mistakes that our government too dey make the best thing na for us to do planning do proper things the way we suppose do them so that when the day for you to go anywhere reach you no go dey run etta scatter to take take care of yourself and your family e good make we understand say savings dey necessary but planning after the savings is still necessary. Don't save and then spend it unwisely. No go save money finish and at the end you pour and put for one basket in one day. The way forward for me and you in the year 2022 now for us to first stop complaining, work to get our future, our economy back by ourselves. No wait for anybody because no government will ever help you. Until we go to hear ourselves again, the information where you hear and use na be the power where you get to take command for the situation when you find yourself my people. Listen, na the voice of your brother adeomo akao And dey thank una as una to our program inform me with olayemi agboganko today make una remain blessed with this program as soon as they listen. make una no go anywhere because the program family things still on our way as we now we come out for here our way done